muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese mwiriwe neza ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi tuvugira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri guhera saa kumi kugera saa mbiri y'ijoro muri kumwe na thomas kamirindi ni muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
muri isanga rero koko icyumweru cy'umuryango w'abibumbye cyahariwe kurwanya amabi akomoka ku birwanisho bicira umuriro semaine mondiale de lutte contre la violence armée cyarangiye ejo ku cyumweru hashize onu ivuga ko abantu barenga ibihumbi magana abiri bicwa buri mwaka n'intwaro zicira umuriro ni ukuvuga mbese umuntu agereranije hafi abantu magana atanu na mirongo itanu bicwa buri munsi n'ibyo birwanisho abarenga mirongo inani ku ijana ntibapfira ku rugamba mu ntambara nk'uko zizwi ikindi abenshi ni abana n'abagore izi ntwaro kandi zisiga abandi bantu benshi batabarika zikabasigira ibikomere ubumuga n'ihungabana mu rwego rw'icyumweru cyo kurwanya amaba akomoka ku ntwaro zicira umuriro ishyirahamwe merpd rihamagarira leta y'u Burundi kwaka ibirwanisho abatabifitiye uruhushya merpd bisobanura mécanisme pour l'initiative de la recherche de la paix et le développement ni ukuvuga mbese ishyirahamwe riharanira amahoro n'iterambere riri no mu rugaga mpuzamahanga rwiyemeje kurwanya intwaro mu bantu batabifitiye uburenganzira iansa réseau d'action internationale sur les armes légères merpd irahamagarira kandi abaturage n'abayobozi bo mu karere k'ibiyaga bigari gukangukira ikibazo cy'imbunda ziri muri rubanda batabifitiye uburenganzira turaganira rero na jean claude sinzinkayo umuyobozi w'ishyirahamwe merpd simbatindiye mubazanire jean claude urahura akomeye
ndaho ndakomeye thomas kamirindi akantu gatoya umenya radiyo ivuga cyane kubera ko amajwi yanjye ari kungarukira oneko
reka mere nk'ugabanije gato ndagushimiye rwose nuko ngushimiye cyane rero nyine uyu mwanya uduhaye umwanya uhaye abanywanyi b'ijwi rya amerika kugira ngo muganire kuri iki kibazo cy'ibirwanisho bicira umuriro by'umwihariko nyine mu karere n'ubwo muri iriya rezo mondial nabwo mubigiramo uruhare ku isi yose none se jean claude mufite ibitigira by'abantu bazira ibirwanisho bicira umuriro mu burundi bwa mbere ubwa kabiri no mu biyaga bigari ibiyaga binini
murakoze nanjye bwa mbere na mbere nagomba mbanze nshimire ijwi rya amerika kuba riduhaye kano kanya kugira ngo dushobore kugeza akamo kacu ku batari bake ku batabizi twebwe tuvugira uyo wese abishoboye n'uwibaza ariko atabishoboye hanyuma rero ku kibazo cya mbere umbagije uti twoba dufise ibitigiri by'abahitanwa n'ibigwanisho haba mu burundi canke ku rwego rw'akarere nagira ndakubwire nti ntaraja ku nyishyu ibitigiri by'abahitanwa n'ibirwanisho biragoye kumenyekana ko n'ubu turi ko turavugana kuri iyi saha woza wumva bakubwiye bati hariho ubuhitanwe n'ikigwanisho rero nta bitigiti nta bitigiri bihaba biri fixe umwanya ku mwanya ibirwanisho buri saha buri segonda biba byihaye inkumbi ariko ngarutse nko mu burundi dufatiye ku cegeranyo c'ishamwe mpuzamakungu oni eh, biravuga ko mu burundi abantu barenga ibihumbi eh, abantu barenga
ibihumbi bibiri barenga ibihumbi barenga ibihumbi bibiri bahitanwe n'ibigwanisho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu dufatiye aho rero ku burundi ibihumbi bibiri kuva ku mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kugeza uyu munsi ari abantu bahitanwe n'ibirwanisho batahitanwe na sida batahitanwe na malariya abo bantu ni benshi cyane nkaca ngaruka nkongera ko nti fata ko kuva muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abo bantu ibihumbi bibiri bivugwa harimwo abagenerale harimwo abakoroneri harimwo abanyagihugu bato bato bidandariza ariko abenshi muri abo ni abakenyezi n'abana byumvikana ko igihugu cy'u Burundi cyahagiriye uruhombo rudakom- ru- rudasanzwe ku byerekeye rero eh, akarere k'ibiyaga binini nta bitigiri nyezi na turaronka kubera ko amatohoza akiriko arakorwa ye ariko rero dusubiye ku burundi nubwo dufatiye akarorero ku mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikibazo cy'ibirwanisho bicira umuriro bitemewe n'amategeko biri mu banyagihugu batabifite uburenganzira ntabwo ariho cyatangiye kuko manirumva ernest yari visi perezida wa orcom yishwe mu kwezi kwa kane mu bihumbi bibiri n'icyenda yazize gukora amatohoza kuri ibyo birwanisho kandi ibi ngibi ntabwo ari byo byemeza ni imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu twavuga nka human rights watch none se ubwo si ikibazo gihoraho
ni by'ukuri ikibazo c'i- c'ibirwanisho ni ikibazo gihoraho haba mu burundi no mu bindi bihugu ariko impamvu mfatira ku bihumbi bibiri na cumi na gatanu eh, nagomba ndazisobanure Eh, intambara zari zisanzwe ziri mu burundi zarahagaze kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu hashigwaho leta itowe n'abashingamateka bari baserukiye abanyagihugu ni ukuvuga ko leta kuva ico gihe yari ifise inshingano yo gukura ibigwanisho mu banyagihugu ifatikanije n'amashirahamwe mpuzamakungu hamwe n'amashirahamwe yigenga eka ndetse n'uwo wese abishoboye guterera agacumu k'ubumwe Eh, ibitari bike rero byarakozwe mu ntumbero yo gushira mu ngiro uwo mugambi wo gukura ibigwanisho mu banyagihugu mbere n'ibigwanisho bitari bike biregeranywa nk'uko bivuze riruti Eh, dusubiye inyuma gato uti Ernest Manirumva yaragandaguwe kandi yagandaguwe eh, tutarashika mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ni iby'ukuri i- si nawe wenyene yagandaguwe tutarashika muri ivyo bihumbi bibiri na cumi na gatanu ni benshi bagandaguwe je nkavuga nti ahanini vyoba vyari bifatiye kuki ku nyungu za bamwe bamwe bari mu nzego ari mu gipolisi ari mu gisirikare canke mu butegetsi hejuru ariko tugarutse mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu niho habaye umurindi urengeje w'abantu bahitanwe n'ibigwanisha aho washobora kumva ko hari abantu mirongo ine mirongo itanu bapfuye umunsi umwe Uka- ukumva ko hari abantu mirongo ingahe ukumva bakubwira bati mu ntara iyi mu ntara iriya hariya abantu barashwe abantu byagenze gutya bateye amagerenade byagenze uku urumva ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu aho twari twiteze ni ukuvuga urupfu rwa Ernest Manirumva rubaye byaratu- byarambaye nk'ibiduciye inkokora tuti none iyi porosesesi twarimwo yo gufasha leta kwaka ibigwanisha abanyagihugu batabifitiye uruhusha hama hakaba hari amakuru mashasha avuga ko ahubwo ababifitiye uruhusha nabo bariko barabikoresha mu guhungabanya canke mu kwaka ubuzima eh, a- abantu babuhawe n'imana uwo mugambi uzogarukira he ariko ntibyaduciye inkokora twarakomeje tuzi neza tuti iyo bija hose abo bantu hazogera igihe bahanwe hanyuma uguhanwa kwabo kuzobera akarorero abandi bazoba basigaye yuko eh, abafise ibirwanisho babitunze babifitiye uruhusha nabo ubwabo bategerezwa kuba responsable ko naho tuvuga uko muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na- na gatanu nyene hashizweho iyo leta hari hakiri ibibazo byinshi mu nzego z'umutekano zaba izari zihasanzwe exefabe zaba izari zije expmupeya bamaze gushanga bakagira fdn na pnb ni ukuvuga ko nohava mvuga nti ubwa mbere ho nta kwizerana kwari bwabeho ubwa kabiri abenshi muri bo nta bumenyi n'ubuhinga bari bafise buhagije mu vyerekeye ivyo kubungabunga eh, umutekano canke no mu vyerekeye ivyo kugenzura ihanahana n'igwirirana ry'ibirwanisho ibyo rero nibyo amashyirahamwe mpuzamakungu y'aba oni ibicishije muri pinide zaba za centre regional sire za rumeregere kanizi za iyansa dusanzwe duhurikiyemo byafashijemo leta y'uburundi n'inzego z'umutekano n'igipolisi n'igisirikare ndetse wanagomba n'iperereza kugira ngo bashobore kuronka ubuhinga buhanitse bwo kugenzura eh, ariho haciye hashikwaho ibyo bita markaje ni ukuvuga gushyiraho indangamuntu eh, inda akaranga ki- k'inkoho iba Mhm.
yaravanye muri izine bakayiha kandi karanga bafatiye ku gihugu ariko navyo nyine urumva ko atavyo byaheze ngo bihindure kuko mu bihumbi bibiri na- na cumi na gatanu amabi a- a- akomoka ku bigwanisho bicira umuriro yaje yiyongera gusumba nayo yari ahari mu gihe mu bihumbi bibiri na mu bihumbi bibiri na kane imbere y'uko amatora aba radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na jean claude sinzinkayo ku birwanisho biri mu banyagihugu batabifitiye uburenganzira n'amabi yabyo cyane cyane ko dusohotse mu cyumweru mpuzamakungu mpuzamahanga cyo kurwanya ibi birwanisho n'amabi yabyo kuri telefone turi kumwe na idirisa idirisa
Mwiriwe neza, wiriwe uri hese idirisa mwiriwe. Ndi hano i Kigali. mu Ye.
Itaruruma.
yego nuko Eh.
igitekerezo cyangwa ikibazo
Ibi ni igitekerezo Mm, kuri ziriya ku ku kibazo cy'intwaro ziba ziri hanze mm, zituma umutekano upfa mhm, Eh, kandi noneho a- bika- bika- bika- bikababaza abantu benshi bakoresha imbaraga zose bakareba ukuntu biriya bintu ba- ba- bakoresha imbaraga bak- bakazikura mu baturage nicyo nasaba leta y'u Burundi mm, kugira ngo umutekano ubashe kuza yego
Eh, ndumva ndumva aricyo bashyiramo imbaraga cyane ye natwe natwe nyine byatubabaza iyo tubonye umutekano utameze neza mu burundi urakoze cyane rwose idirisa
yego ye jean claude we hari icyo wakongeraho kuri iki cyiyumviro cya idirisa
Eh, ku cyumviro cya idirisa abi- si inzego ahubwo za leta gusa nibaza ko abantu bose iki kibazo bakwiye kukigira icyabo mu by'ukuri muribuka ko igihe hatangura ibizikiza rwanyanganda sida abantu bose baratinyana umwe agatinya uwundi ati ngira ngo uyu yaranduye bagapimisha ijisho nuko ndetse n'uwanduye nawe agahitamo kwikumira kumva ko adakwiye kuba mu bantu ariko kuva igihe abantu haba mu mashengero haba mu mashyirahamwe haba mu mi- mu makominote arabaze bafatiye ingingo bakavuga bati ubu rero iki kiza ruhonyanganda sida twoba dufate ko ari kiza ruhonyanganda sida twese tugihagurukire mu by'ukuri uyu munsi murabona yuko ico kiza ruhonyanganda sida ibibazo biterwa nacyo byaragabanutse ubwa mbere bwo bw'abarwaye barumvise ko bategerezwa gufata imiti barafata imiti biba birafashe intumbero nkavuga rero nti no kuri ibi by'ibirwanisho biciye umuriro hari abantu iyo u- bumvise ngo mrpd irita contre ibi byo ku- by'amaviolence ya rume uza wumva kubwira ngo emwe ngo ibyo bintu ndabitinya ngo sishaka no kubyumva sishaka no kubona ababikoramwo ngo birateye ubwoba ni ukuvuga ko abitinya kubera ko atumva neza ati mbega izi ngaruka z'ibyo bintu ni izihe jewe rero nkasaba nti si no mu burundi gusa kuko ibirwanisho birasirikira ibirwanisho birava mu burundi bikaza bikiba mu rwanda cyangwa bikaza bikica umunyagihugu mu rwanda bigasubira mu burundi ikigwanisho kirashobora gutembera kikaja muri kongo kika- kigakata kikaja mu buganda kikaja muri tanzania kikagaruka mu rwanda cyangwa kikaja mu burundi niyo mpamvu ahubwo akarere k'ibiyaga bigari kari gakwiye guhagurukira rimwe ibihugu byose bigize kano karere bose bagahagurukira rimwe bumva ko inshingano ya mbere ariyo kwanka ko ibirwanisho bitunzwe n'inzego ziri mu mu- n'inzego z'umutekano bisubira gukoreshwa nabi ibyo nabyo bo- byoca cyane cyane ku bashinga amateka mu gushyiraho amategeko ahana uwo wese akoresha iki kigwanisho agitunze agifitiye uruhusha nimba yahungabanije umuntu niba yishe umuntu niba yakomerekeje umuntu we nyene akaba ari watanga indishi y'akababaro aho uko uja gusanga umengo leta niyo igwi- ikwiye kuzoja guha indishi y'akababaro wa muntu kandi leta yo nyene ubwayo atariyo yatumye uwo muntu Ah, ya- kandi ikindi nokongera ko ku vyerekeye abanyapolitike bo muri kano karere k'ibiyaga bi- bigari baba abakunda kwigumiza ku butegetsi mu ntumbero yo kunaniza ari nabyo akenshi bikunda gutuma abantu bahumba ibigwanisho baba abipfuza gushyikira ubu- ubu- ubutegetsi babanje kubyura intambara cyane babanje kumena amaraso nabo ubwabo bokwiha inshingano bakamenya ko ubuzima bw'umuntu ari amazi aseseka ntibayore bakongera bakamenya ko ikirwanisho atabigitinya aha nakubwiye ko mu burundi ngira muribuka ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abajenerali babiri barahi- barahitanywe n'ivyo bigwanisho kandi nibaza ko ariryo rya mbere mu mateka y'uburundi vyabaye tugarutse nko mu gihugu c'ubuganda murabizi yuko kuva muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nyene naho nyene hari umujenerali yagandaguwe hiyongera ko n'umushinga amateka nico gituma rero uhereye Ah, ku uwo bantu mujenerali bo hejuru urashaka mu kuvuga nzego zo Kazini?
hejuru gushika ko-
urashaka kuvuga generale kazini Alo?
ndakumva neza aho muri Oui.
uganda umujenerali wavugaga yaba ari kazini
umujenerali mvuga wa hano mu buganda n'umujenerali yari ye- yo- i- i- yari yari cegera ca generale kayihura yitwa generale kawese eee nuko bandanya
uwo yarahitanywe n'ibigwanisho hakurikiraho umushinga amateka yitwa abriga noneho mu nyuma hakurikira ko n'uwundi mu ofisiye yitwa kirumira abo bose baragandaguwe barashwe kandi bari bafise n'abo bacungereye nabo bagahitanwa n'ibyo bakicirwa rimwe n'abo bacungereye byumvikana ko rero ikibazo c'ibirwanisho ari ikibazo dukwiye guhagurukira twese uhereye ku bantu bo ku- mu kuvuga mvu- mve- duhereye ku ba- ku bakuru b'ibihugu ukaza ku bashikiranganji abashinga amateka abatwara inzego zitandukanye ndetse no kugera kuri bariya abategetsi bato bato bakumva ko ikibazo c'amabi akomoka ku bigwanisho bagomba kukigira icabo bagafatanya na mrpd n'ayandi mashirahamwe yose tukagwaniriza hamwe ayo mabi. biciye mu kwaka ivyo bigwanisho ababifise batabifitiye uruhusha hamwe rero no guhana harimo no guhasha ababifitiye uruhusha bakabikoresha nabi ijwi ry'amerika ikiganiro muri isanga Tura- turaganira ku birwanisho bicira umuriro biri mu maboko y'abanyagihugu abenegihugu batabifitiye uburenganzira mu burundi no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange kuri telefone turi kumwe na habimana habimana we
Hello?
wiriwe neza se Ndiriwe nawe.
uherereye he habima
Ndi mu Malawi.
uri muri malawi
Yego.
uri umunyarwanda cyangwa uri umurundi
Ndi Murundi.
nuko gusha ku ngingo rero
Je mfise ikibazo nibaza canke nobaza abo wanyuma batumire.
mm.
Usomye iki cegeranyo kabisa niba ari cyo koko urabona abantu bapfa batari ku rugamba ni benshi.
Mm.
nkibaza nti none ivyo bigwanisho biraheza bikava hehe kugira bishikire umunyagihugu mutoyi biba vyagenze gute kugira aronke ico kigwanisho Mhm.
ikindi nkavuga ati none kugira bicike burundu leta siyo yogira uruhara runini gusumba umunyagihugu ni hamwe usanga ibigwanisho umuntu wese amaze kuba atunze ikigwanisho nk'intambara ntihera ni hamwe n'umuntu umushwanye gatoyi mu mu kabare agenda yuka akazana ikigwanisho ugasanga umuntu arapfuye niyo mpamvu rero leta yosangira ikiragwanya intambara yoraba ku ruhara rwayo ko atagusamara kuba kwarabaye gushikaho ibigwanisho bigera ku munyagihugu mutoyi mu gihe handi usanga kuronka ikigwanisho bitaba byoroshe
ye habima urakoze murakoze namwe ye jean claude we wamwumvise rero
namwumvise ikibazo ca mbere yabagira ati mbega none ivyo bigwanisho bi- biraheza bikava hehe Mhm.
kuri iki kibazo cya mbere ibirwanisho hariho amayizine abihingura kandi ayo mayizine nayo aba yarasabye impushya zo kubihingura hakaba rero n'abadandaza bashinzwe kubirangura bakabidandaza aricyo gituma mbere wanagomba no ku rwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu eh, hashyizweho amategeko agenga urwo rudandazwa rw'ibirwanisho ayo mategeko rero ibihugu bitari bike biramaze kuya- kuya- kuyemeza no kuyasinya mwumbure twibaza yuko azogira icyo ahinduye eh, muri iryo hanahana n'igurana ry'ibirwanisho ni ukuvuga ko rero atrabere uko kudandaza ababihingura n'abadandaza nibo baheza bakabigurisha eh, kuri abo bantu baba babikeneye ari abantu bato bato cyangwa umugwi witwaje ibirwanisho muniniya muti none biraheza bigashikira abantu gute haba muri aba bantu tuvuga bo mu nzego z'umutekano canke abadandaza basanzwe nta utazi yuko forode ikorwa nk'uko n'izindi forode zose zikorwa hari rero ushobora kwikika mu kiza aki- akitwaza icyo ari ari mu gipolisi ari mu gisirikare cyangwa mu iperereza ugasanga araha- ara- aragiye arahamagara ibya bigwanisho bitari n'ibije ku rwego rwa leta akabihamagara ku giti ciwe hanyuma akidandariza mu bantu bato bato Eh, ahandi bishobora kuva ni muri izo nzego z'umutekano nyine kandi hari igihe usanga ari nk'amagerenade ugasanga nk'umupolisi cyangwa umusirikare afise gerenade kubera ko yikenera amafaranga yo kujya kunywa agacupa aragiye arayigurishije ku muntu wa muntu akaba arayirose gutyo cyangwa umupolisi n'umusirikare ayo makaya yagiye aba haba mu burundi no no mu bindi bihugu byo muri aka karere akiba inkoho mugenzi we hanyuma akayijyana agaheza akayigurisha ku muntu ayikeneye tutibagiye rero n'ababyiba mu masitoke dufate nk'ibiginye biba byareganijwe mu banyagihugu bikagenda bikabikwa mu masitoke ugasanga ufise ubushobozi ku nkumbure ari ntakorwa ko cyangwa atinywa aragiye muri bwa bubiko babikamo bya bigwanisho arihaye nk'ibyo akeneye nawe aragiye aragurishije hari ahantu twavuga ko hari n'ababikora aneshanje ugasanga yagiye eh, nkumbure ari nko mu burundi arabitwaye nk'i kongo akavuga ati jewe rero nifuza ko mvugana n'umugwi w'aba- w'abitwaje ibigwanisho runaka mwe mukampa inzahabu muri kongo nanjye nkabarondera ibigwanisho kome mu burundi twebwe mfise ingene nshaka kuzobirenganya nzobirenganya ndabizane mwe mu mpinza habo nanjye ndahabigwanisha nuko rero ibigwanisho biza bikagenda bira- birakwiragira ukazosanga n'umunyagihugu mutonya cyaramushikiriye tudasize inyuma rero n'abanyagihugu ubwabo bashobora nkumbura umusirikare cyangwa umupolisi bagiye kunywa agacupa akaboregwa ugasanga wa munyagihugu kubera ko amushije inguvu arakimwatsa mu burundi rero hari n'iyindi ka nk'uko byemezwa eh, n'ishyirahamwe mpuzamakungu ni kandi bikemezwa n'abahinga batandukanye ni ka y'ibirwanisho bivugwa ko byahawe urwaruka rwegamiye umugwa- umu- umugambwe uri ku butegetsi ariko bita imbonerakure urumva ko n'ibyo byose ntawubaze iyo ngene byakomanzwe n'ingene byashitse ariko kugira ngo bishike ni ukuvuga ko biba bya- byaguzwe nu- n'uwuba yakoresheje icyari mu butegetsi akabihamagara bikaza bigashika hanyuma abagaheza bakabona kubihereza uko uko rwaruka nk'uko bashaka kubihamagara bavuga bati ibigwanisho rero duhamagaye ni iby'inzego z'umutekano ariko ukazosanga ntibyabaye iby'inzego z'umutekano ahubwo byaciye bigenda gukwiragizwa mu banyagihugu aho ngerageze kwishyura ku kibazo ciwe n'iyaba nkumbure ariko aranyumva Eh, ku kibazo Eh, avuga ati yego.
nyabuna nyabuna leta aha Eh, le- leta nibyo niyo yabwirizwa gufata inzira ya mbere kuko na kare biri mu nshingano za leta ibyo gucungira umutekano w'umunyagihugu uwo ari we wese kuko abanyagihugu baratanga amakori baratanga amatagisi biri mu nshingano za leta yo nyene ubwayo ariko natwe turiho kugira ngo iyo leta tuyibwire akababaro kacu uwo munyagihugu mutonya ari malawi munyagihugu mutonya ari mucanguzo ari hariya mu ruyigi ari hariya i makamba niwe muvigitime wa mbere niwe wa mbere bashobora kurasa urusasu akaba adafise uburyo bwo kuja kwa muganga ngo yivuze mugabo muri leta iyo tuvuze leta ni inama shikiranganje abari mu nama shikiranganje urashwa adapfuye bukeye bamwuriza indege bakamutwara i burayi canke muri amerika akazovugwa akazokira kandi hari n'ahavugwa mu mafaranga ya wa munyagihugu mutonya azoraswa ntaronke ingene yivuza Nico
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umenya telefone y'umushyitsi mwese nk'abari bo bose eh nagira- nari ngize ngo telefone yacitse
oya Eh.
twabwirizwa gushyira hamwe twese inguvu hanyuma twabwira leta twabwira aya mareta y'aka karere tuti nyabuna nyabuna icyo dukeneye ni umutekano icyo dukeneye ni amahoro icyo dukeneye ni mwaka ibigwanisha babifite babifitiye impusha icyo dukeneye ni muhane mwongere muhashe abo bose babifitiye- babifitiye uburenganzira bakabikoresha nabi aha iyo mvuze rero ababifitiye uburenganzira nagomba abantu banyumve neza hariho abafite ibyo twita reperime de poro darume impusha zo gutunga ibigwanisho hagaca haba n'abari mu nzego z'umutekano iyo ni imigwi ibiri itandukanye abari abasanzwe bobo bafite ayo maperime de poro darume babwirizwa kuyakwa twebwe nko ku bwa miyeri twe tuvuga tuti nta muntu akwiye gutunga ikigwanisho ahubwo leta yabwirizwa gukomeza umutekano uwo muntu ahari agakomerezwa umutekano aho kumuha inkongo atunge hanyuma mu nzego z'umutekano nabo uwo muntu wese ari mu nzego z'umutekano adashoboye gukurikiza icyo amategeko avuga asanzwe agenga izo nzego agakungwa muri izo nzego kandi akanashengezwa imbere y'ubutungane kugira ngo ashobore kuriha no gushumbusha ibyo byose biba byononekaye bivuye ku- ku- kubera ko yakoresheje ikigwanisho cya leta ijwi ry'amerika mu kirundi kinyarwanda umushyitsi rero ni sinzi nkayo jean claude ni umuyobozi wa merpd ishyirahamwe riharanira amahoro n'iterambere ariko riri no mu rugaga mpuzamahanga rwiyemeje kurwanya intwaro zicira umuriro mu bantu batabifitiye uburenganzira kuri telefone metode metode we
alo alo urakomeye
yego ndashima kabisa ndakomeye urihe metode we
ndi mu burundi igitega neza na neza aho santara niho ndi ye nuko rero igitekerezo cyangwa ikibazo
Eh, ni ikibazo nagomba mbaze uwo jean claude Mm.
ni ukuvuga ikibazo canje kiragira kiti urumva ko ba- basanzwe ba- bafise no- ico novuga nti ni nko kuja hamwe bakagwanya a- abantu bashobora kuba batunga ibigwanisho batabifitiye uburenganzira Mhm.
nagomba ndamubaze rero ni gute bashobora kumenya ko umuntu yoba afise ikigwanisho hanyuma bakavuga ati reka rero tubanze dutegure yuko hoba amasaka bagire ubushakashatsi barondere neza na neza kuko hariho nk'abanyagihugu ushobora gusanga ibigwanisho babifise kandi banabikoresha babikoresha imirimo itemewe nubwo ugasanga leta ntabyimenya cyangwa abo bajejwe kubigwanya ntabyo bamenya ni izihe rero strategi bakoresha kugira bamenye ko umunyagihugu atunze ikigwanisho kandi atagifitiye ubu- uburenganzira ye urakoze metode we reka ahita agusubiza rwose
yego jean claude Eh, ndagushimiye metodi ku kibazo cyawe hanyuma imbere y'uko ndakwishura nagomba ndakumenyeshe ko aho nyine mu ntara ya gitega uri mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi twarahakoreye iseke miyerupedi yarahakoreye isekeza ridasanzwe iryo sekeza ryaratumye abanyagihugu batari bake haba ngaho muri za shatanya za magarama za yoba za mubuga n'ahandi bazana ibirwanisho bo nyene ubwabo ku kamo ka miyeruped babizana kuri stade nkuru ya gitega abanyagitega ngira ngo baravyibuka Eh, zari zari tariki mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kwa kane ico gihe ndibuka ko n'umukuru w'igihugu yaciye atanga agashimwe ku ishyirahamwe mrpd kubera ko eh, ico gihe hegeranijwe ibirwanisho bitari bike naho nafise ibitigiri hano rero nkavuga nti inyishu ku kibazo cyawe uti mbega mwebwe mumenya gute ko umuntu afise ikigwanisho eh, kugira ngo nkumbure muheze mu- mumushikire mu bisanzwe umuntu atunze ikigwanisho biragoye kumumenya ariko kandi nti- ntibigoye cyane uti gute hari abashobora kubinyegeza n'abatabinyegeza hariho nk'umuntu aho nyine mu ntara ya gitega sinja kuvuga hariho yigeze kuba ariko aratambuka akabwira mugenzi we ngo ndafise icumu nogutera nibereye hanze rikagusanga iyo uryamye amaze kumubwira uko wa muntu azana ya makuru kuri twebwe aratubwira ati jewe hari amakenga mfise kuri naka nibaza ko bafise ikigwanisha ati yamubwira ko hari icumu yontera rikansanga mu cyumba iyo ndyamye uyo muntu habaye iki twebwe twaramushikiriye tumushikira mu bugwaneza turamuganiriza atazi yuko hari n'amakuru dufise ahantu hanyuma nyamuntu ahava aratwemerera yuko ico kigwanisho agifise niba anagomba aranagisubiza ku mugaragaro rero mu majambo make ntibyoroshe ku bantu bose ikindi ni ukumenyesha hari iciza ushobora gukorera umuntu cya ciza kikabyara ko ikigwanisho yari afise kimuvamwo Eh, naho nyine nugaruka nkatanga akarorero hari umuntu twari dufitaniye amatati kandi amatati asanzwe amara umwaka wose aronde- ande- andondera ngo antere amagerenade nk'uko we nyine yabyivugiye hanyuma rero jewe kubera ko ata atavyo narinzi mu gutaha kw'iwanje sinaca mu nzira imwe naca mu nzira zitandukanye hagera igihe rero ndamurungika ahantu eh, yashoboye kuronka udufaranga tumufasha kuriha inzu kwibeshaho n'utundi niho yaciye aca kuri mukuru wanje aramubwira ati jewe maranye imyaka umwaka wose amagerenade abiri yo gutera mutonye wawe atari ko iciza yankoreye byatumye numva ko mu mutima nkozwe ko ati mugabo kugenda kubimubwira nibaza ko byaba binzanira ikibazo bazana na mukuru wanje kugezaho ibyo bigwanisha bizana arabishikana abishikanye turabitwara muri komisariya y'igipolisi rero mu majambo make niwashaka kumenya naka ko afise ikirwanisho ntuzo birondere uciye mu kumutohoza ahubwo birondere uciye mu kumuganiriza birondere uciye mu kumukorera icyiza na leta ubwayo rero ngarutse inyishu kuri icyo kibazo cyawe na leta ubwayo ishaka ko ibirwanisho biva mu banyagihugu burundu nibanze itorere umuti ibibazo byose bituma abo bantu bahurumbira ibirwanisho ibyo nabyo ni ibihe ubwa mbere ibibazo bifatiye muri politiki urabona nk'ubu hari impunzi zitagira igitigiri ziri inyuma y'igihugu uyu munsi hari abantu birirwa baranyuruzwa hirya no hino hari n'uwiyumvira ati ko jewe mbona naka wo muri famiye yanyurutswe ubwo sinonje akarwanisha nibaza kunyuruza nanjye nkazokikorako rero uko leta yoshiraho uburyo bwiza bw'uko abanyagihugu babana neza uko leta yofasha leta no kuvuga iyo mvuze leta imba nshatse kuvuga n'iyi migambwe yose yaba iri muri opozisiyo cyangwa iri ku butegetsi bose bakajya hamwe bakaganira ku cyuka kibi kiri mu burundi kigatorega umuti hakajyaho by'ukuri icyuka cyiza cyotuma abantu bisanzura bakumva bati turi mu mahoro turatekaniwe ibyacu birarinzwe inzego z'umutekano turazizigiye muri icyo gihe nta kabuza umuntu afite ikigwanisho wenyine ubwiwe uzoca ubyibwira ko uzoza ubona akizanye agisubize ku mugaragaro aha rero nagomba ndanakumenyesha metode ko ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika risanzwe ryarashinze ko ukwezi kw'icyenda ari ukwezi utegerezwa kuba ukwezi kw'ikigongwe muri afurika yose aho abanyagihugu ubwabo bategerezwa kuzana ibirwanisho batunze bakabisubiza kandi inzego z'umutekano ntizeze ngo zibakurikize zibakurikirane rero uno munsi ntituramenya mbega leta y'u Burundi yoba yiteguriye gushyira mu ngiro iki cyiyumviro cy'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika na cyane cyane mu gihe leta y'u Burundi nayo isanzwe irimwo mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika bazobishyira mu ngiro gute nibihe bikorwa biriko biraringanizwa n'ubushikiranganji bw'umutekano n'umugwi w'igihugu ushinzwe gukora ibirwanisho mu banyagihugu kugira ngo uko kwezi kuze gushike by'ukuri batunganije ibikorwa byotuma ibyo bigwanisho bica biva mu banyagihugu ariko byose naho nyine byugariye mbega icyuka kibi cyoco kiri mu banyapolitike bamwe bamwe baba mu bari mu butegetsi canke ababugwanya ari nabo usanga bariko barakokeza abantu hanyuma amajambo bakoresha mu gukokeza agatuma ari abantu bahurumbira ibigwanisho hazoba habonetse inyishu kugira ngo habe icyuka cyiza cya politike icyo cyonyine nicyo cyategerezwa kuduhumuriza ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda jean claude sinzinkayo niwe mushyitsi turaganira rero ku birwanisho biba biri mu banyagihugu ibirwanisho bicira umuriro biri mu banyagihugu batabifitiye uburenganzira kuri telefone dufite pascal nagira ngo mbe mwihanganishe gatoya ahubwo tujye kuri aka kabazo pascal wowe wihanganye ndaguha ijambo mu kanya tujye kuri aka gatekerezo ka blaise na kumuremyi blaise na kumuremyi yanditse kuri facebook voa radiyo yacu ati ariko jewe iby'isi biranyobeye pe ukuntu bita ku burundi za afurika y'epfo za libiya za nigeria za somaliya za sudani aho hantu bo hose abantu ntibicana urubozo kandi n'ibirwanisho bicira umuriro nyine ari byo bikoze mu mabi kuki bihatira ku burundi canke ni mwe kw'iyi radiyo mwitayeho kumenyekanisha nabi uburundi mbere y'uko jean claude sinzi nkayo avuga kuri biriya bihugu bindi ndabimusabye reka agiye mbanze mwibwirire uyu blaise nakumuremyi radiyo ijwi rya amerika ntabwo ifite inshingano zo gusebya zo gusebanya zo kumenyekanisha nabi uwo ari we wese cyangwa igihugu icyo ari cyo cyose niba blaise ukurikira radiyo ijwi rya amerika koko wagombye kuba uzi neza amakuru uko tuyavuga ibyo byose ibihugu byose urondoye nta munsi tutabivuga n'uyu munsi wowe blaise nakumuremye aho uri hose kuko utahavuze ndizera ko unyumva uze gutega amatwi wumve amabi tuvuge yakozwe muri nigeria yakozwe muri mali kubera ibirwanisho biri mu banyagihugu batabifitiye uburenganzira ntabwo rero twibanda ku burundi ntacyo uburundi dupfa nabwo wemenya gusa yuko icyo dushinzwe ni ukumenyekanisha amakuru ni uguha abanyagihugu ijambo bureze rero nizeye yuko unyumvise neza ntabwo ari jyewe mushyitsi w'iki kiganiro umushyitsi ni sinzi nkayo jean claude jean claude we uyu bureze rero nakumuremye aravuga ngo twikomye uburundi tubuvuga nabi kandi za afurika y'epfo za libiya za nigeria za somaliya na sudani n'ahandi koko namwe mwibanda ku burundi kugira ngo muvuge nabi kugira ngo mumekane mumenyekanishe nabi
hari umwibutsa w'ikirundi bakunda kuvuga ngo iyo uteye ibuye mu bantu benshi uhajya ukomye induru niwe riba ryagemye ubwo rero nibaza ko bereze nawe mu kugira ngo yandike ubutumwa kuri fesibuke ni ukuraba ko muri aya mabuye turiko turatera abatunzi ibigwanisho batabifitiye uruhusha canke abakora amabi abikomokako atoba hari ico abizi ko niyo abataca abizi ko naho nagomba nsubire inyuma gato ndamwibutse niba yumvirije ijwi rya amerika iki kiganiro kuva tukigitangura nari navuze ko navuze ibyo muri mu gihugu ca uganda abantu batatu bakomakomeye bagandaguwe mu itangazo ryacu twasohoye muri muri iyi ndwi yari yahariwe kurwanya amabi akomoka ku bigwanisho bicira umuriro twaravuze amabi ariko arakorwa muri sudani y'epfo aho imigwi igwanya leta ariko baratana mu mitwe kandi ugasanga abanyagihugu bato bato nibo bahasiga ubuzima twaravuze intambara ziriko zirabera muri kongo n'imigwi yitwaje ibigwanisho iriyo ibica bigacika ikoresha ibigwanisho twaravuze ingorane ziri hagati ya uganda n'u rwanda aho hari abanyagihugu bama bariko barasigwa ku mbibe bariko barajabuka twaravuze kandi n'ingorane ziri hagati y'uburundi n'u rwanda naho nyine turavuga ko hari abahora baharasigwa kandi ibyo byose nibaza ko ataco twahugujemwo twavuze ukuri ngarutse kandi muri iryo tangazo twaravuze ko mu gihugu ca tanzania mu makambi y'impunzi hari imigwi minini minini ikunda kubonekayo ifise ibigwanisho iyo migwi mbere turanasaba yuko leta ya tanzania yokorana n'igisirikare kidasanzwe icyo bita jeyuwi kugira ngo barabe yuko iyo migwi by'ukuri boyihasha urumva rero ko atari uburundi nanjye ubwanje turiko turavugana ndi umurundi sinosebya igihugu canyibarutse mugabo kandi nkagaruka nkamwumvisha nti na leta y'uburundi ubwayo ntiyokwisebya iyo mvuze ko na leta y'uburundi ubwayo itokwisebya ngira ngo yama yumvise amafuye perekizisiyo amasaka leta ihora ikoresha igipolisi hirya no hino hagafatwa ibigwanisho ibyo byose leta ibitunganya kubera ko ibizi neza yuko hari abatunzi ibigwanisho batabifitiye uruhusha yama yumvise kandi ko hari n'ababifatanwa hirya no hino aho nyine mu burundi bagafatwa n'inzego z'umutekano ngira ngo yarumvise no mu minsi ishize ko hari imigwi yakunda kuvugwa hirya no hino ko yatanye mu mitwe n'inzego z'umutekano yama yumvise kandi ko hari ibikorwa by'umugwi wamaho umugwi w'igihugu wamaho ushinzwe kurwanya ayo mabi akomoka ku bigwanisho bicira umuriro iyaba rero leta yari izi yuko ibyo tuvuga ata gaciro bifise ari ugusebya uburundi uwo mugwi ntiyari kuwushyiraho uwo mugwi utwarwa mu bushikiranganji bw'umutekano kandi kugira ngo ndanamutomorere minisiteri kre ubushikiranganji bwose busanzwe burabwa n'ikibazo cy'umutekano burafise ababuserukira muri uwo mugwi wamaho ushinzwe kurwanya ihanahana n'igwirana ry'ibirwanisho hamwe na dezarumema rero mu majambo make si ugusebya uburundi iyo uvuze yuko umuntu agwaye igituntu si wowe wakimuteye ahubwo kuba ari ukugira ngo ukingire n'abatarafatwa nabo ntibaheze ngo bafatwe uno munsi rero twebwe turiko turavugira abamaze gushengera bitavye imana batagishobora kwivugira tukongera tukavugira n'abagisigaye kugira ngo ejo hazaza ntidusubire kumva ko hari umuntu yagandaguwe avuye kwikorera utwiwe agahitanwa n'imigwi y'abasuma agahitanwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho agahitanwa n'umusirikare cyangwa umupolisi bafitaniye amatati uyu bereze ngira ngo yaba yumvise ko hari abasirikare cyangwa abapolisi hagati yabo barasana ni ibyo tuvuga rero ibyo si ugusebya uburundi ahubwo atunga urutoki abo nyine bakora ibyo iyo basebye uburundi iyo bagiye bakica umuntu iyo bagiye bagasahura umuntu abo nibo basebye uburundi nibo rero ahubwo burezi yari akwiye kudufasha tukabatera akamo ko bihagarika kugira ngo uburundi bwacu bugire ishusho nziza mu makungu ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibyo burezi nakumuremye nizeye ko abyumvise neza nawe akamo nakumve ahubwo afashe abantu bose kurwanya ibyo bikoresho bicira umuriro bitemewe n'amategeko kuko nawe bishobora kumugeraho ariko simbimwifurije ahubwo imana imwikomereze kuri telefone rero dufite pascal pascal we wiriwe neza
rero n'amahoro ndashima Mwe- ariko uvuge cyane ngushimiye ko wihanganye rero u- muri ibi byose ukaguma kuri telefone nuko igitekerezo cyangwa icyiyumviro mbese uri hehe
iyo ndi kujumbura mu burundi uri
ndi kujumbura mu burundi ye gusha ku ngingo
Eh, nge ndavuze n'ikibazo nagomba kubaza uwo mutumirwa ese kuvuga ngo uzinziriye
Eh, ndi- ndafise ikibazo nagomba kubaza uwo mutumirwa yego
agomba kubaza ariko agerageza kujyanisha ibyo bibazo by'ibigwanisho bitungwe n'abatabifitiye ububasha akakabijyanisha yuko ngo kugira bihage kiba bijyanye ku kindi none ariko agera n'ibihe sano kiba biri hagati ya politike mbi n'umuntu atunga ibigwanisho niko telefone yawe kutumvikana neza pascal we wayivugiramo neza Ndabumva.
uravuze uti ariko nimba utwumva se twebwe tutakumva kandi twese dukeneye kumvikana nuko uravuga uti ni iyihe sano
iri hagati ya politike mbi no gutunga ibigwanisho ku batabifitiye ububasha kubera nabonye na- numvise nanutahuye neza yagombye kuvuga ati politike mbi nituma ngo ibigwanisho bijya no mu bantu batabifitiye ububasha bagomba kuvuga rero isano iri hagati ya politike mbi n'ibyo bigwanisho biza bitwara aba- abatabifitiye ububasha ibyo havana n'umubandi agomba gufata iyo nkuru agende yiwe yice ashaza uwo nawe yari hanze ashaza yemeje ngo ni politike mbi. iyo po- ari politike mu burundi bagize umugwi wo kubirwanya none nawe ariko aza ye- abijyanisha birashaka ampe iryo sano riri hagati y'ibyo hanyuma mbere yuko mu bice hagomba mbe anyishyuye kubera ni ubundi dufite ingorane ku bundi aha nibyo koko noneho reka mbwire fasire uri kumfasha aba akungumishirize ku murongo fasire can you keep this pascal online please because in burundi they don't listen us they don't listen to us so keep him online just he want he wants to hear the, the answer thank you mumbabarire uwo dufatanya tuvugana mu byongereza ariko rero igikuru nyine ni uko tubagezaho icyo tugomba kubakorera jean claude we
ndakumva wamwishyura
ndamwishyura cyane isano riri hagati ya politike mbi n'ibigwanisho yagomba kuba arizi ko ndumva ko numvise ijwi ndumva ko ari umuntu w'umugabo cyangwa umushinga ntaho akuze Eh, ndamuha uburorero nka butatu Eh, umuhari sndfdd ujya gufata ibirwanisho wagiye kubera hari politike mbi umuhari patriote fnr ugenda gufata ibigwanisho wagiye kubera hari politike mbi Eh, tugaruke umuhari fnr wi- abiyongora n'abaki bose birari politike mbi ni ukuvuga ko iyo politike mbi nyene niyo yahavuye amakungu ahaguruka aravuga ati no iyo politike mbi abantu barinze bafata ibigwanisho bakavuga ko ari mbi ni byiza ko muza ku meza y'ibiganiro hanyuma iyo meza y'ibiganiro nimwamara gusinyiranira bamwe muri abo bahora bafite ibigwanisho tubibake tubashyire mu nzego z'umutekano abandi nabo baje mu buzima busanzwe hanyuma mugire inzego z'umutekano zizwi kandi ziyoboka ubutegetsi buzoba buhari uko niko byagenze ngira muribuka ko eh, na FNL mu nyuma yahavuye igaca ikurikira ayo masezerano yasinywe hanyuma nayo ubwayo ikagiranira ayandi masezerano na leta yari ihari icyo gihe ariyo yatumye aba FNL bose baca baka ibigwanisho amasezerano ya CNDD-FDD yatumye abahoze bagwanira CNDD-FDD baca bakwa ibigwanisho bimwe biraturirwa nka byose kwanza kubera ko mu mategeko mpuzamakungu ibigwanisho bivuye mu minwe y'abitwaje ibigwanisho ntibishobora kuyinjira kuja gukoreshwa n'inzego z'umutekano ahubwo birasamburwa ibindi bigaturirwa ngiyo rero inzira ya mbere nagomba ndamuhe yerekana neza ko politiki hari aho bihurira n'ibyo vy'ibigwanisho duce tugaruka mu burundi iwacu muri ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Eh, ngira ngo yarabonye hamaze kuba za manifestation hakaba ibintu byo gushuha mu mitwe bati harabaye kute taziranse harabaye n'ibi n'ibi warakurikiranye warabonye yuko inzego z'umutekano zakoresheje ibirwanisho cyane kubera agashapu ku buryo bw'uko wasanga hari n'aho hari umuntu yategerezwa gufatishwa amaboko muga kubera bavuga bati no dufise ishapu natwe ahubwo reka uyu muntu tumurase ibyo bikava kuki ngira wakurikiranye warumvise ko hari n'abatera amagerenade hirya no hino ukazabona ngo aha n'aka hatewe gerenade n'amabombe yaratewe niba uri mu gisagara cya bujumbura urabyibuka hahava harashingwa rero n'imihari imwe imwe nk'uko amaraporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu onirigwa aravuga ko hari imigwi y'abarundi yitwaje ibigwanisho iri muri kongo kugeza iyi sano w'umunota none wumva bidafitaniye isano na politike isano rirahari na rinini aricyo bituma rero twe tuvuga tuti hari ibibazo iyo bitorewe umuti muri politike n'ibibazo by'ibigwanisho biba bitorewe umuti hari ibibazo iyo bidatorewe umuti muri politike n'ibibazo by'ibigwanisho nabyo bidaheza ngo bigire gute ngo bitoregwe umuti kuko ikibazo cy'abasuma wavuze ndacishura mu nzira zibiri abasuma hari abasuma biba kubera ingeso abo ntibashobora kuzobivamo uwo nawe mushyira mu nzego z'umutekano ari mu gipolisi aguma ari umusuma nk'uko n'uyu munsi mu gisirikare mu gipolisi usanga harimo abasuma ariko kandi bakongera bagafatwa nk'uko no mu basivire basanzwe haba harimo abasuma bakongera bagafatwa hakaba rero n'ubusuma bushobora kuba kubera ko umuntu yikitse mu kiza avuga ati jewe ndabona yuko hariho hano hantu hari kitariko kiragenda neza mu nzego z'umutekano reka n'ikikaho nyine nibe cyane hari abahunze batahari reka n'ikike mu kiza bijya bintu byabo ndabyishikirize cyangwa ugasanga ubukene kubera ko iyo igihugu kiri mu ntambara cyangwa kiri mu bibazo bya politiki bitameze neza iby'ubutunzi birayumva ngira ngo urabizi pascal ko nk'amashyirahamwe nako aya mashyirahamwe ya buraya cyangwa n'ayandi mashyirahamwe atandukanye yarahagaritse imfashanyo yahoraha leta y'u Burundi izo mfashanyo rero zari zifite icyo zisahiriza mu migambi y'iterambere y'abanyagihugu bato bato ndetse zikongera zigasahiriza no mu migambi mikuru mikuru ya leta harimo na wa mugambi mukuru wo kurwanya ubukene iyo rero ubwo buryo butabonetse ngo wa mugambi wo kurwanya ubukene uboneke niho haca haba ibintu by'agashomeri ubuzi bukabura hanyuma rero abantu iyo badafise ubuzi badafise icyo bakora ugasanga abantu bari kumarigara niho hava ka gatima ko kwiyumvira ati mbega basha norondera ikigwanisho nkadoja kwiba kubera iki arakenye nafise akazi yarize yaraheze kaminuza ariko arabuze akazi ntiyize ariko n'umwuga yategezwa gukora nawo ntashobora kuwukora kubera naho yawukora nimba nkumbure yagomba gukora umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu ntazoronka abo yunguruza kubera umutekano uri muke inzego zivuga ziti kuva isaha zibiri z'ijoro cyangwa kuva isaha imwe mu gisagara cya bujumbura nta muntu anyonga ipikipiki azoba yemerewe kwinjira mu gisagara cya bujumbura nta muntu azoba yemerewe kwinjira muri bire hagati muri icyo gihe ni ukuvuga ko wa muntu aca yiyumvira ati none jene ari gukora umwuga wo kwiyunguruza abantu n'ibintu nkaronka amafaranga mbeshaho nkariha inzu uri mu gisagara urahazi nanjye aho mu gisagara cya bujumbura ni muhira ni ukuvuga uwo muntu azoca avuga ati jewe reka nje kurondera ikigwanisho ndabe ko nokwiba iyo rero igihugu gitekanye ibintu byifashe neza muri politike mu butunzi no mu mibano abantu bose baba bafite ibyo bakora ntibahurumbira ubusuma cyane ibitandukanye rero n'ibyo wagiye uravuga kuri za libiya muri za libiya hari ingorane harabaye intambara nibyo naho nyine ibibazo biriko biratorerwa umuti kandi nabo nyine turicuza kubona by'ukuri hari abantu bato bato wanagomba na bakuru bakuru bariko barahitana ibirwanisho kugeza na bugingo n'ubu atakiriko kirakogwa rero nkavuga nti nawe pascal turagutumiriye kutswa dufasha kugira ngo nkumbure aba tuvuga tuti ibibazo byo muri politiki nabyo byagomba gutorerwa umuti ibibazo by'imibano ibibazo by'ubutunzi kugira ngo bize biza guha inzira itomoye umugambi w'igihugu wo kwakira ibigwanisho ababitunze batabifitiye uruhusha bize biza gufasha ko umusirikare cyangwa umupolisi atunze umukenyezi wiwe afite abana biga ka gashyahara yaronka ataza kubona ko ari gato ahubwo aba afise ayandi maagitipite generatise doroveni ashobora kumuha udufaranga tumusahiriza muri ya migambi kuko musanzwe muzi yuko muri iyi afurika yacu bigoye ko umuntu atungwa n'umushahara wonyine ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga uyu munsi ni ku birwanisho biri mu banyagihugu batabifitiye uburenganzira ibirwanisho ariko bicira umuriro umutumirwa rero jean claude sinzinkayo ni umuyobozi wa mifpd ishyirahamwe riharanira amahoro n'iterambere kandi riri no mu rugaga mpuzamahanga rwiyemeje kurwanya intwaro zicira umuriro mu bantu batabifitiye uburenganzira kuri telefone dufite vincent vincent
ndabumva ni wowe haba umugisha uravuga ngo uhagarariye ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda ryitwa ngo iki
ishyaka amagarariye mu ntara y'uburengerazuba ryitwa demokarasi pati ofu rwanda subiramo
demokarasi pati ofu rwanda iragaragara mu ntara y'uburengerazuba usibye ko telefone yawe itavuga neza ariko iryo shyaka se riranditse mu mategeko y'u rwanda
amategeko y'u rwanda niyo mpamvu duhagarariye kuri rwego rw'igihugu kuri dogiteri frank
Vincent ntabwo telefone yawe ivuga neza birambabaje kubera ko wavugaga ngo urashaka gutanga igitekerezo mu byerekeranye no kurwanya ibi birwanisho bicira umuriro ariko telefone yawe ntabwo ivuga neza rwose umbabarire reka da biracikagurika cyane umbabarire pe ariko ahari ushobora kutwandikira kuri facebook hanyuma rero ubutumwa bwawe ushobora kuzabusoma igihe icyo ari cyo cyose cyangwa na mugenzi wanjye ashobora kuzabusoma igihe icyo ari cyo cyose igitekerezo ntabwo kinyura kuri telefone gusa urakoze radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tuvuze ibya facebook hari uwitwa irakoze nicole yatwandikiye kuri facebook voa radiyo yacu ati ibirwanisho biragoye guhera mu baturage kuko abategetsi babitanga mu banyagihugu kugira barwanye abo badahuje ibyiyumviro niko se sinzi nkayo kuko biragoye kurandura ibirwanisho bicira umuriro biragoye kubirandura mu baturage mu banyagihugu
yewe nkurikije uburambe mfise muri iki gikorwa iki gikorwa ndakimazemo imyaka ni ukuvuga kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu inovuga nti icyo gikorwa ntikigoye na buhoro buhoro ntikigoye kubera iki mfatira ku bitigiri twebwe nka miyerupede by'ibirwanisho byavuye mu banyagihugu bisunga ubutumwa twebwe twenyine gusa tubahaye nkafatira ku bitigiri by'ibirwanisho byashyikirijwe abanyagihugu basubije bisunga ubutumwa ayandi mashyirahamwe abahaye aha mbere nagomba nibutse ababyibuka bamwe bamwe mu twakoranye mu ntara zitandukanye z'igihugu zose hari n'umugambi twari twarakoresheje aho umuntu yazana ikigwanisho atunze ari nkoho cyangwa gerenade hanyuma tukamuha ikindi kintu gisubirira icyo kintu yari atunze icyo aza gusubiza mu bubiko ni ukuvuga niba yari afite inkoho tukamuhereza ikinga cyangwa ikindi kintu gifite agaciro nka nk'iryo kinga nyine niba yari afite gerenade tukamuhereza igitenge cyangwa isuka n'ibindi bikoresho byose ashobora kwifashisha mu migambi y'iterambere twarabonye ko rero uwo n'umugambi twakoranye n'ishyirahamwe ryo muri aka karyama leta y'aka karere ishyirahamwe ryitwa regisa centre regional sezar mereger twongera tuwukorana kandi n'igisata cya oni cyitwa pinide tuwukorana kandi na leta y'u Burundi biciye muri uwo mugwi w'igihugu ushinzwe gukura ibirwanisho mu banyagihugu mu by'ukuri twarabonye yuko uwo mugambi ari umugambi abanyagihugu bari baritabiriye ibirwanisho bakabizana ubu rero umunyagihugu afite ikirwanisho yisonzeye akaba atabona n'aho ajya kucibisha iyo ugiye ukamusigurira ukamwereka yuko umuhaye ikinga ashobora kugenda agakora tagisibere akibeshaho mu by'ukuri arabyumva ariko byose bisaba yuko bya bibazo biri muri politike bimwe bimwe biba byarakemuwe mugabo n'abafite ibyo bigwanisho nabo babyumve neza niyo hazagira uwuryama ku kigwanisho ngo avuge ngo ngo nyamara nyamara agiye kugira asubize ikigwanisho ngo ni uko ingorane ziri muri politike y'uburundi zizobanza guhera reka namba ingorane ziri muri politike y'uburundi zimwe zizotorerwa umuti izindi zivuke mu by'ukuri amaleta muri aka karere k'ibiyaga bigari hariho ingorane yama afise mugabo hakaba zimwe zishobora gutorerwa umuti n'izindi nazo usanga bisaba yuko zigera ziratorerwa umuti buhoro buhoro rero aha ntitwoca tuvuga ngo abanyagihugu bose batunze ibirwanisho ntibabigumane kugezaho ibibazo biri mu burundi bizotorerwa umuti ahubwo jewe kubw'iwanje nari kuryoherwa numvise nk'ejo mu gatondo uhereye ku kuri aba bantu bose batunze ibirwanisho batabifise uhereye kuri bajya bavuga ko bari mu mbonerakure baba babifise uhereye kuri aba bandi bari mu migwi itandukanye yoba igwanya ubutegetsi buhari nabo bavuga bati nabo turabifise nari kuryoherwa kuva ejo numvise leta ivuga iti turakeneye ko ibyo birwanisho bizosubizwa hanyuma leta ikerekana intumbero bose bakabisubiza umwe wese akagisubiza aza ati sinzokurikiranwa n'inzego z'umutekano bakamusinyisha nabo bakamusinyira yuko by'ukuri ahawe ikigongwe ni ukuvuga ko umushyikiriza amanza akazoheza ngo amukurikirane cyangwa igipolisi cy'inyamiramabi kitazoheza ngo kimukurikirane mu nyuma baje kumukora ko amatohoza bati ubwo wewe nta kindi waba warasigaranye n'ibindi rero mu majambo make nta kigoye kirimwo ni ishyaka gusa ry'abantu ryonyine rikenewe nayo ubundi iryo shyaka ribayeho nta kigoye na kimwe ibirwanisho vyova mu banyagihugu ari mu burundi ari hehe aho ariho hose ibirwanisho vyovayo
niko se sinzi nkayo nicole irakoze yongeraho akandi kantu ati ibyo birwanisho bitangwa n'abategetsi mu banyagihugu kugira ngo bikize aho badahuje ibyiyumviro nawe ako kantu urakemeranwaho na irakoze
jewe ku ruhande rw'iwanjye birangora kuvuga ngo abategetsi nibo batanga ibigwanisho kugira ngo bikize abo batavuga rumwe none erega iyo tuvuze abategetsi tuba tuvuze abatowe tuba tuvuze abari mu nzego z'igihugu none duce twemeza yuko ababitunze nabo bari mu migwi yoba idashyigikiye ubutegetsi nabo nyine ubwabo baba babihawe n'abategetsi uca wumva rero yuko atari atari byo ahubwo navuze nti harabikika mu butegetsi bagakoresha icyo bari bagakoresha ububasha bahawe n'amategeko mu guheza bagakwiragiza ibyo bigwanisho mu banyagihugu mugabo iyo tuvuze ngo n'abategetsi ni ukuvuga ko nk'ubu twabwizwa kuba tuvuga tuti hariho dekere perezidansiyere ivuga ko umunyagihugu wese ku mutumba wa rusasuma bategetswa kumuha inkoho iyo tuvuze ngo n'abategetsi twagomba kuvuga tuti hariho rodonanse minisiteriyere ariyo ubushikiranganji bw'umutekano cyangwa ubushikiranganji bwo kwivuna abansi ivuga ko umunyagihugu runaka ategetswa guhabwa ibigwanisho byanga bikunda iyo rero bikorewe mu gifuri ari byahawe imbonerakure ari bihabwa abandi bantu abo ari bo bose ibyo dushobora kuvuga ngo ni abategetsi babikoze ni umuntu ari mu butegetsi yakoresheje icyari hanyuma agenda gutanga ibyo birwanisho kubera ko muri ubwo butegetsi hari n'aho usanga bose batabizi yuko ibyo birwanisho biriko biratangwa mu banyagihugu bakabyumva mugabo ugasanga kubera ko hari ibintu biba biriko biragirwa mu ibanga nka kurya kw'igiturire gitangwa ugasanga bamwe nta n'icyo babiziko rero novuga nti ni umuntu ku giti ciwe nkuko no muri ivyo bya no mu bagize opozisiyo hashobora kubaho umwe cyangwa uwundi agahimiriza abantu ati nyabuna murabona bariya bantu tutarondera akagwanisho ntituzobikurako rondera inkoho rondera iki n'iki n'iki hanyuma turabe ko dushobora kwikurako burya butegetsi bw'igitugu muri ico gihe ushobora gusanga ari mu mugambi uyu canke uriya hari abavyemera n'abatavyemera canke ugasanga wa wundi abigize abigize atari uko abanyamugambwe bose babanje kubyishwa inama kandi ari ikintu bose bategerezwa kubanza kubazwa rero jewe ku ruhande rwanjye mvuga nti n'abantu bitwaza ubushobozi bafise mu nzego z'igihugu hanyuma bagaheza bagatanga ibyo bigwanisho mu banyagihugu radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twaganiraga na jean claude sinzinkayo umuyobozi wa merpd ishyirahamwe riharanira amahoro n'iterambere riri no mu rugaga mpuzamahanga rwiyemeje kurwanya intwaro zicira umuriro mu bantu batabifitiye uburenganzira jean claude ndagushimiye cyane
nanjye ndagushimiye thomas kamirindi nongera ntumirira abatuye aka karere k'ibiyaga bigari ngo bitegurire ibikorwa tugiye gutunganya bizoba muri uku kwezi kw'icyenda kugira ngo dufashe abanyagihugu batuye muri aya muri ibi bihugu bigize aka karere ingene bosubiza ibigwanisho byose batunze kandi bakabisubiza bidegembya ata amateka azoheza ngo abakurikirane namwe mwese muteze amatwi radiyo yanyu ijwi rya amerika ndabashimiye cyane rwose murakarama
abakomeje kutwumva ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira iwa